murumva ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hano i washington disi muri kumwe na ngetsiyene karekezi mwese aho muri ndabasuhuje muri uyu mwanya tugiye kwibanda ku makuru avugwa cyane ku burundi
twebwe dusaba ko aba bantu bari kubarutoteza ko boronde ngo bakegera ngo bagafata kugira ngo bikunde umutekano wacu ukingirwe kandi tubasabye abajeje umutekano babandanye gukwiragira hose kugira ngo bikunde amahoro aboneke muri segiteri y'iwacu uyu ni umubyeyi w'umusore wiciwe muri zone muyira muri komine kanyosha mu ntara ya bujumbura iyi nkuru kuri ubwicanyi bukomeje kuvugwa aho mu kanyosha ikibazo cy'isoko ryo mu ntara ya muyinga ryahiye ejo rigakongoka ndetse n'izindi nkuru zibanda cyane ku burundi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya gato kuri radiyo ijwi ry'amerika mwese mugume ku maradiyo yanyu mwese kandi ikaze ku ijwi ry'amerika visi perezida wa kabiri w'u Burundi ejo ku mugoroba yabonanye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban kimun nk'uko itangazo rya oni ribivuga ban kimun yabwiye joseph butore impungenge za oni zikomeye akomeje guterwa n'ubwicanyi bubera mu burundi yasabye kandi visi perezida ah, yamusabye akomeje ko guverinoma y'u Burundi yakora anketi zimbitse no kugeza mu butabera abantu bose bakekwa muri ubwo bwicaye bukorwa ban kimun yasabye kandi ibiganiro bya politiki bitagira abo biheza mu bantu bose byakorwa ku buryo budatinze visi perezida wa kabiri w'u Burundi joseph butore yari na- ari new york tubibutse mu nama rusange ya mirongo irindwi y'umuryango w'abibumbye ikiganiro n'umuryango n'umunyamabanga mukuru wa ONU rero cyabaye ejo mu masaha akuze ni ku mugoroba w'inaha muri Amerika byari mu gicuku ku isaha yo mu Burundi twari twifuje kuvugana na visi perezida wa kabiri w'u Burundi Joseph Butora ariko ntibyadukundiye twifuza ko yatubwira ku buryo burambuye ibyo yagejeje ku munyamabanga mukuru wa ONU aho i New York tuve inaha muri amerika dusubire mu burundi noneho mu ntara ya bujumbura umuntu umwe wo muri zone ya muyira komine kanyosha ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu yarishwe ni inkuru tuhategura mugenzi wacu evariste nzikobanyanka wagezaho uwo muntu yiciwe uwo yagandaguwe ku mugoroba kuri uyu wa gatanu azwi ku izina rya diodone nij'imbere yaguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho ku ibarabara rya kiriri muyira ariko arangura umwuga wiwe wo kunguruza abantu ku ipikipiki umuvyeyi wiwe n'intuntu nyinshi agasaba amatohoza yihuta kugira hamenyekane abaraye bamuhekuye twebwe dusaba ko aba bantu bari kubarutoteza ko boronde ngo bakegera ngo bagafata kugira ngo bikunde umutekano wacu ukingirwe kandi tubasabye abajeje umutekano babandanye gukwiragira hose kugira ngo bikunde amahoro aboneke muri segiteri y'iwacu abahora bakorana n'umuhisi diodone nij'imbere akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bati turababajwe n'igandagurwa rya mugenzi wacu bagasaba abajejwe umutekano gucungera ibarabara rya kiriri muyira ngo kuko aharasiwe mugenzi wabo hama hari abantu bitwaje ibigwanisho bategera abarengana bakabasahura turababaye cyane dufite akababaro kadasanzwe ni ukubera gusa atako kundi twokwifata ngo tugire twebwe turasaba abajeje umutekano kugira ngo baducungerere umutekano kandi si natwebwe gusa bacungerera bacungerera abanyagihugu bose ngaha hanyu. kubera hasanzwe kenshi hakunda kwibirwa n'abandi bantu twasaba ngo bashyire u- ba- abantu ngaha hanyu bajeje umutekano kugira ngo baturindire abo basuma bishoboka babacunge babafate ku bwa judewo mitabavuma arongoye zone muyira ubwo rupfu ni ubugizi bwa nabi buvanze n'ubusuma uwarongoye zone muyira akamenyesha ko agiye kuvugana n'abajejwe umutekano kugira bacungere neza uruja n'uruza ku ibarabara rya kiriri muyira no mu bihe byahera bahora bahategerera ahubwo gusa tugiye kuvugana n'abajejwe umutekano kugira ngo bakomeze kuhakorera bahagenzure cyane kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu turongoye bubandanye kandi mu mahoro n'umutekano hariho ibyo bita inyabune ico co mugiye kugikorera ko gute kugira ngo ntihagire umuntu asubira kuhagwa inyabune iri kwirakora nk'uko bisanzwe dusanzwe dufise na karendere turiko tugira amanama tugira amasensibilisation kugira ngo inyabune itsimbatare na rya dufise abatwari bashasha ku misozi tugiye kuvugana rero n'abo bantu basanzwe bakorera muri iryo barabara na cyane cyane mu kunguruza abandi ku mamoto cyo tuvugana n'abajejwe umutekano ingene twakorana neza kugira ngo dufate abo bantu b'inkozi z'ikibi bakora ibyo bintu by'ubusuma bwo kwiba no kwica amakuru dukesha abajeje intwaro muri komine ya kanyosha yo mu ntara ya bujumbura yemeza ko uwo yari yagandaguwe abaye ugira gatandatu mu kiringo c'ukwezi kumwe yishwe arashwe n'abitwaje ibigwanisho bicira umuriro bataramenyekana gushika ubu ku muyira mu ntara ya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste abatwumva iyi gahunda y'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi ku ijwi rya amerika ku murongo wa fm ijana na kane ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mwadukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu ibice bibiri mwadukurikira kandi no ku rubuga rwa interinete kuri aderese radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu kuri facebook na twitter ni imbuga zombi mwakumva ibiganiro byacu mukoresheje ijambo rimwe gusa rifatanye radiyo yacu n'ijwi ry'amerika turacyari mu burundi abasirikare n'abapolisi bashinjwa kuba barashatse gukuraho ubutegetsi bwa perezida pierre nkurunziza mu kwezi kwa gatanu bose boherejwe gufungirwa muri gereza nkuru yo mu ntara ya gitega kugeza ubu kandi leta y'u burundi ntiravuga impamvu nyirizina yatumye abo bantu batabwa muri yombi ni inkuru tuyakurikirana na mugenzi wacu igitega ni eloge wiri kaneza abafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi kwabaye ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bagera kuri mirongo ibiri n'umunani muri bo cumi n'umwe nibo bari basanzwe bafungiwe mu ibohero rikuru ry'igitega muri abo hakaba harimo general major cyril ndayirukiye yari nimero ya kabiri y'akagwi k'abasirikare n'abapolisi bari bemeje ko bafashe igihugu cumi n'indwi basigaye bari bakwiragiye mu mabohero atandukanye nko mu rumonge mu manuka bw'uburundi imuyinga mu buraruko imura muramvya hagati mu gihugu no mu ruyigi mu buseruko abo bahora muri ayo mabohero bashikanywe mu ibohero rya gitega ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uko guhindurirwa amabohero abashingwamanza baburanira bemeza ko atavyo bamenyeshejwe ariko metre onesime kabayabaya umwe muri abo bashingwamanza amenyesha ko ari bisanzwe ko umunyororo ahindurirwa ibohero bitabanje kumenyeshwa abamuburanira canke umuryango uwo mushinga umushingwamanza aranatubwira imvo zigera kuri zitatu yibaza zatumye abo bafungwa bajanwa mu ibohero rimwe ry'igitega ikibazo ca mbere jewe naciye nimvira naciye nimvira ni eh, rwa rubanza rwari rwaratevye kuburanishwa kuva mu kwezi kwa gatanu gushika ubu haheze amezi arenga ane nkagira nti ubu rero ngira batangira batangure kuruburanisha ariko biravugwa yuko boba babazanye igitega kugira ngo babakure ku mbibe ngo kubera begereye imbibe bohaba batoroka bakaja mu bindi bihugu hari ikindi gifatanye n'ico biravugwa yuko boba bashaka gusa nabo bugaranira ahantu kugira ngo nihagira abatera bagwanye intwaro nk'uko vyabaye kandi uruhagarara rukaba rukiriho yuko bosa n'abantu bafashwe ko imbohe kugira ngo abo botera bagire bati mukaramuka muduteye aba bantu banyu ntibahapfa urumva hamwe vyoba ari ivyo vyoba ari ibintu bibi cane uko biri kose ikimaze kumenyekana nuko mu ibohero ry'igitega haherutse kubakwa utwumba twigenga tw'umwe umwe muri abo banyororo bamwe mu miryango yabo bavuga ko intumbero y'utwo twumba ari ugushaka kubafungira ahantu atanumwe azosubira kubabona kandi ntibabemerere n'uko bagemurirwa ico bita isolema mu gifaransa metre kabayabaya aremeza ko utwo twumba twubatswe ariko ivyo ngo ntibisigura na gato ko intumbero ari iyo kubagirira nabi kuba vyonyene babagiriye icumba umwe umwe wese arimwo sivyo vyerekana ko baba bariko barabarenganya ngo bariko barabahohotera siko bimeze ahubwo biba vyanakunda umuntu wese ari umunyororo akaba afise icumba ciwe kimeze neza dufata akaba afise nk'amazi akaba afise aho yihagarika akaba ahumeka neza akaba ari igitanda kimeze neza hariyo n'umuco ivyo vyose twona bishima ahubwo mugabo turazi ko iminyororo idasanzwe imeze neza ico tutazi ico naco ntaco nokivuga ko ni imvo yo kubikora babikoreye iki babikoze kugira ngo bakoreye ikiba nabo babikoze kugira ngo bafatwe nk'abanyororo nk'uko vyatereza kugenda igitangaje ahubwo n'ingene baronse ingene banyarutsa kubaka ivyo vyumba vy'umwe umwe muri abo kandi tuzi ingene mu minyororo y'u Burundi abanyororo bagerekeranye kuri uyu wa gatandatu inzu y'umwe mu basirikare bakuru bahunze yitwa General Major Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vy'igipolisi mu biro vya President Nkurunziza yasatswe n'igipolisi iryo sakwa ryabaye inyuma yaho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu haterewe grenade zibiri kuri urwo rugo rwiwe imwe yononye imodokari n'idirisha iyindi nayo ikaba itaturitse umwe mu baba mu rugo rwiwe yatubwiye ko bidatahuritse ingene igipolisi cihutira gusaka aho gukora amatohoza ngo hamenyekane abateye uwo muhana kuva bafatwa ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi n'abarenguka imbere y'umucamanza kugira ngo yemeze ko babandanya bafunzwe canke boburana bidegemvya detention preventive mu gifaransa mu bisanzwe amategeko avuga ko inyuma y'iminsi itarenga 15 umuntu ahagaritswe n'ubutungane acajanwa imbere y'umucamanza akemeza ko abandanya ari mu munyoro canke kuburana yidegemvya atahiwe eroje burika neza bujumbura ijwi rya amerika
ni ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwese abatangiye kutwumva muri uyu mwanya mbifurije ikaze turibanda ku burundi muri aya makuru mu ntara ya muyinga abacururiza mu isoko ry'ahitwa karama muri komine gisorwe ubu bari mu kangaratete ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu isoko bakoreragamo ryarahiye rirakongoka ku buryo bahombye imitungo yabo yose yari irimo ni inkuru twogezwaho muri uyu mwanya na munyamakuru wacu n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze ndarurinze rero yageze ariyo soko ryari ryubatse jean bosco
isoko ya karama yahiye yose iratokombera iri muri komine gasogwe ku rugabano rwa komine gashoho ku mugoroba w'uwo wa gatanu yaraye ihiye haboneka abakenyezi n'abana bagerageza gutorora hirya no hino ibiharage biri muri byinshi byari byazigiriyeyo abarangurira imirimo kuri iyo soko baganiriye n'ijwi rya amerika ku mugoroba w'uwo wa gatanu baravuga uko byagenze uvuga ukuntu byatanguye twebwe twumvishije saa sita neza umuriro utanguye kwaka ni ukuvuga nta n'umuntu n'umwe yasohoye n'utuntu na dukeya kandi mu minota nka mirongo itatu isoko yose yari ihejeje gushya naje nsanga ku bwinshi umucanwa wamaze kuri agataye amazu yose nteko hasigaye utuzu two hirya gusa dukeya bavuga ko ibintu byose mbere byarangiye ndahamagara nk'uwahamagara musitanteri hanyuma shefu de zone yacu aranyitaba agera aranyitaba ni ukuvuga yaciye ambwira ati none tubahamagarire imodoka y'ikizimyamoto namugenda mubwira nti ntacyo jewe reka mbanze nshikeyo ndahabi ariko ndahashitse naciye nsanga ari ibitangaza ni ukuvuga naciye ndamutelefona ndamubwira nti ariko rero nahari ibyo mwogerageza mukaturungikira mugabo ntakikivuna abandi bahasize utwabo n'abarimyi bo mu micungararo y'iyo soko babitsa imyimbu ku badandaza aha ni nabikije duharage tuguteragira aha makiyose kugira batumbikire mbese sinzi n'uyu mwaka sinzi buryo tuzoteragira mbere hugo ko benshi babitsa ngaho duharage kubera ko mwabitsa ku badandaza turabizeye cyane rwose tuba tubizeye ko twama tubitsa ngaho kenshi rimwe na rimwe nkajyayo bitwa n'ibizi jubilire abambaga y'igisanze kubera ubusuma bw'umwihariko baza kubizana ngaha ku isoko nyine ibibyimbugwa byacu tubarimo wewe ngaha wahahishirije iki ibiharage nyine twabitse mu makiyosike twese twosaba nuko nyine mudufasha mukazoduha imbuto yo guteragira atahandi tuyizeye ngenda ku mana gerevazi umukuru w'umutumba karama ati nakagahaba ku banyagihugu canke ku butunzi bwa komine abadandaza baba bafitiye amazu ngaha yo bayononekaye rwose cyane ni nka magana abiri na mirongo itanu kubera kuko twebwe turaba amazu twakuramo amafaranga nyine ya leta ayo mazu niyo tuba duharura gutyo kubera kuko ayandi yari amazu yugaye iyi soko yari iya mbere kubera kuko niyo yatanguye ngaha iyi soko niyo mu mirongo itandatu na rimwe iyi soko igituma twahombye cyane na twebwe akaroro nk'abanyagihugu basize ubuzima bwabo nta munyagihugu n'umwe yari gitunze ibiharage mu mihana bose bazana gushingura ngaha gusa ibyo bintu bamaze kubishingura ngaha rero bakaza baraza batora batwara ibyo baca kurya none nk'ubu bose bari mu maganya ku byateye umuriro muri iyo soko bavuga ko wadutse mu kazu kamwe ibyiyumviro biratandukanye n'ububisha butibagiwe gusa turakekanya ko ari abantu bayituriye kuko atamiyaga nk'uwa dufise ko atabantu muri iryo bari bacanye turakeka ko ari abantu bayituriye kuba mutamasera uzuku rero kari akazu katagiramo katagiramo n'ikintu karimo utuvuta twenenetse gusa twicanajana ariko ako kazu bakavuga bati nkeka baba baba bakoherejemo esansi kugira ngo izo nzu zifatwe hanyuma rero twatinze turakoresha iperereza ku banyezamu barara ngaha baduhakaniye ariko uwo mucana twaciye dusanga rero umenga uwoba yabikoze uwakoze icyo cyaha yagikoze yisunze kuko abonye abanyezamu bajyamye basinziriye semfuriye bashaka umuhanuzi wa musitanteri wa komine gasogwe ajejwe iby'imibano n'intwaro avuga ko bagiye gusaba abagira neza kugarukira kuri abo banyagihugu bahishije utwabo ngiye kudodora hirya no hino umushingamateka mitavuma François yatowe muri iyo komine n'intara ya Muyinga nawe nyine twari kumwe ashobora kubwira bene igihugu ko tugiye guhiga hirya no hino na cyane cyane duciye mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda kugira turabe yuko duce mu mashyirahamwe nka pamu za seresi reka n'andi mashyirahamwe nka odo vijeni turabe yuko borosa akabuto ko twabona cyihutirwa cyane kugira ngo abantu bashobore guteragira kwa gatasi ubona yuko n'akavura kagiye gukoroka muri ino minsi uwo mutware avuga ko hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo bakinge iyo miriro two turahimiriza bene gihugu kugira ngo ibidanazwa byabo bishobore kuba biri asire nk'ubu twaratanguye guhimiriza bene gihugu bo muri zone kiremba ku mutumba wa gasuru barashobora kwiyubakira isoko ya kijambere n'ubu uye bamaze ibisi nabo nyine kubera gutinya ibintu na nyakanga hari ababimuriye amakiyosike bariko barasubira mu isoko nshasha iheruka kwiyubakira iteye igomwe twe tuvuga rero ko tuzoca dutangura guca ikatuhaca tuja karama naho mwe murumva yuko biciye bishika tutari bwatangure kuba- kumvisha uwo mugambi kugira biyubakire amasoko ya kijambere atari ay'imbaho ico kimwe n'abambere sefuriye bashaka avuga ko batarashobora kumenya neza icateye uwo muriro igasogwe mu ntara ya muyinga jean bosco ndaruyinze ijwi rya amerika ijwi ry'amerika ryumvikanira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwese nongeye kubifuriza ikaze mwe mu gifungura amaradiyo yanyu ndetse namwe mwakomeje kumva ibiganiro byacu kuva isaa kumi mwese kandi mbatumire ko mwatugezaho inkuru zaho iwanyu mwatwandikira mu nyandiko ngufi cyane mukoresheje imeri zacu twabahaye mwakwandikiza kandi amafoto ndetse na za videwo z'ibibera iwanyu uyu ni umunsi ijwi ry'amerika riteganya kubagezaho ibyiyumviro byanyu ijwi ry'amerika riha umwanya uhagije abanywanyi baryo bagatanga ibitekerezo byabo ibyabaye iwabo ibyo babona bakabisangira n'abandi nibyo mugenzi wacu thomas kamirindi mu kiganiro muri isanga amaze kugirana n'abanywanyi n'abanywanyi ndetse n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika adela uraho neza Nda- ndakomeye kabisa ndakomeye thomas ye uduhamagaye uri hehe Asho, ndi mu ntara ya rumonge ndi mu rumonge eh, i buyengero hameze gute ubu ngubu ubu ngubu gishasha mbona i buyengero o- kandi kiriko kimera nk'itu- nk'ikitunezera imana iratwibutse broma tu- turahejeje kuronka akavura nyene kokomeza ko urumva turashobora ku- kubandanya tubaho buke buke kuko izuba ryari ryabaye ndanse ahangaha i- i- mu rumonge imvura yari imaze igihe kingana iki se itaboneka aho ngaho mu rumonge adela Aca hari haciye nk'ikiringo c'u- c'u- c'ukwezi kurenga itagwa yari yameze nk'iyitashe riratasura nyene Mm.
abatera turatera muri aka gace k'ibuyengero hama rero ikirakawuka ikiringo kirenga c'ukwezi kose nawe ikizuba ari kizuba urumva hari hageze igihe ibiharage ibigori byasa n'ibiriko biruma kabisa ariko ubu turabona uno munsi karatamise hamwe koca kabandanya turashobora kubu ku- gu- birashobora guhembuka kabisa yaguye ku buryo bushimishije cyangwa ni kwa kundi gusa kw'akavura gakeya yari imeze gute yo ni gake cyane ni gake cyane ariko nk'ubu ndabona ikirere kiranyereka ko umenga mu ijoro harashobora kugwa iyindi ntikashikanye hasi kabisa inkungugu iracameze nk'irimwo ariko hamwe mu ijoro hosubira nk'akasubiye twobishima hako izuba riguma ryaka kandi rero ibi byose tukaca tubona ko imana kabisa rimwe na rimwe aha mu gihugu tuca tubona ko umenga hari ibintu bitari ko bigenda neza imana irashobora kumera nk'iyi nk'iyi ibihano Burundi kuko urabona eh, Burundi buri ni mu bihe bimeze nk'ibigoye nihatari urakeka ko kutagwa kw'imvura ari igihano cy'imana
navyo nyene birashobora kunabamwo kuko eh, urazi imana nihatari birashobora kubamwo kuko imana niyo ikora byose ariko rimwe na rimwe ikaraba ati abantu eh, ika- ikaraba ko oh, ico gihano kitoca kironka abantu ikivunga mu- ikabihindura nimukomeze rero muyisabe ibababarire ese cyane rwose ubu ngubu ni ukubandanya dusenga hanyuma ikindi yego ikindi kiriko ki eh, ngaha i- ibuyengero ah, abanyagihugu baho bariko babona ko umenga ntikiriko kigenda neza n'iki kintu kivyerekeye eh, abarimyi b'ikawa kabisa bariko bidoga cane bariko bidoga cane kabisa kubona ngo ikiro c'ikawa kigiye guhemberwa eh, amafaranga ijana namwe murumva ni ibintu bi- biteye akoba ku- ku- hari hagenwa amajana atandatu ariko bikaca bihinduka ngo amafaranga ijana ubu ababyeyi ba- bafise abana bagomba kuja ku mashure bakeneye ibikoresho bikwiye bari bizigiye amafaranga akwiye mu ikawa urumva n'ikibazo ikiro kivu- kivuye kuri magana atandatu kijya ku ijana ibyo byatangiye ryari Aca nobamenyesha neza neza abazi gatoya kuri izine em, iza ahantu bita iza mabanza ejo ejo ababyeyi barapfuye gutora iryo jana jana urumva si heza kabisa si heza kuva ejo baratanguye kuyatanga baba- eh, bakaca bavuga motife ngo eh, hiyo muri amerika ntikariko kajayo neza urumva ni hatari none se ubwo leta irabizi ntacyo yakora wumva icyo kibazo nicyo nyine eh, niba se ari abo baba bayahemba bagomba kugira amanyanga nimba iyo amerika yarafata ibyo bihano bitakira ikawa y'uburundi ibyo ntabyo tuzi turi abanyagihugu bato bato tuca tubyakira uko nyine none si mukuru umutegetsi ahubwo yoba ariko abyumva Ara- akaba hari icyo abiziho yogira icyo ahumurije abarundi ku maradiyo amwe amwe ariko avuga n'ijwi rya amerika rimwe aba- abarundi bakagira icyo bafashe kandi ntihahora hashika nk'iki gihe kabisa tuta aba- abarimyi b'ikawa batararonka agahera ariko Mm.
urumva n'ubu niho ariko araje kandi ubona isura isha niyatanguye haciye indwi yose adire ndagushimiye cyane urumva Yego.
urumva ni, ni- ni- ni hatari nyene ni hatari kandi ikindi gitangaje iryo jana ntabwo ririko rifatwa na leta y'u Burundi si- sinibaza ko ari abo bene amajine baca babifata nta nta muntu abizi kabisa nta muntu abizi nico gituma rero mwo mwaca mugira ico mufashije kuba mukorera ku maradiyo mu- muri abantu bakomeye Thomas ye ndagushimiye cyane ntacyo nimwe mukoze nimugire igihe nyaco yari ingabirano adira mu rumonge buyengero radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite na rishari rishari wiriwe neza Hiriwe Kamenge n'amahoro.
ye ni amahoro rwose Mwo aya masaha mu kabezi ye yego hanyuma nkaba mboneye akaryo mbere yo gushimira abategetsi na cyane cyane mutaneri ku iteka ariho gusohora Mm.
aherushikiriza yuko umunyagihugu aje muri komine avuye mu yindi komine cyangwa mu yindi ntara azohamara ikiringo kiri munsi y'ukwezi ategeza kubanza kujya kumenyesha ku bategetsi b'ibanze mu gihe azohamara ikiringo kirenze ukwezi akazobanza kujya gusaba urupapuro mu ikomine avukamo eh, bakamuha umudondoro wiwe ibyo agiye gukora n'aho agiye kubikorera Mm.
ibyo nabyo rero bikazofasha mu gucunga umutekano w'abanyagihugu bikazonagabanya n'ubusuma bumwe bumwe na cyane cyane inkozi z'ikibi zitandukanye mu gihugu aho ngaho se mu kabezi hari hari ubusuma bukomeye oh si ukuvuga ngo mu kabezi ariko mu burundi kubera ubukene turimwo ibisuma bisanzwe bihari nko mu gihugu cyose Mm.
ndetse ngira ngo no ku isi ko birahari ariko hano naho butari busanzwe bukabije cyane ariko ni bafashe umugambi wo gushobora kubugwanya butari bwahawe bwari buhamaze kuhaba nabwo ni ngombwa babugwanye kuko aho mperereye ejo bundi harabaye abantu bagiye kuri bimatera abanyeshuri bahora baryamako Mm.
duca dusanga rero bo bari mu bantu rero babimukira usanga bava mu yandi makomine baje bari baje kwiba ku ishuri dusanzwe twegeranye hafi y'uwundi mupatiri nyakuntungu yadufashije yorohereza urugendo abanyeshuri rero ibyo bituma rero bibonetse yuko ari abantu bavuye mu yandi makomine mu zindi ntara hacafatwa rero eh, ayo mategeko azotuma umuntu aje byoroha kumucunga abo bantu se bari baje kwiba muri iryo shuri batawe muri yombi ego barafashe numva n'abantu babimukira basanzwe baba nyene ngaha mu karere ariko baje vuba kuko urabona bugiye umuntu yimuta hari igihe yimuka kubera ingeso mbi yaba afise aho abaye akabona ha- ahandi aza kuyihisha rero bafashe muri ubwo buryo hanyuma twashaka kandi muzotumire ko direkiteri wa berwe ubutware banki nkuru ya repubulika yego kugira ngo ashobore kudusigurira ibijyanye n'aya mafaranga mashasha turiko dukoresha kubera ko turabona ko acandikanye cyane n'amafaranga twahorana kuko n'amafaranga kenshi niyo bigushikiye ukibagira ukayamesana ugiye kuyakura aho wari wayashize usanga yaserutse ku buryo uyashyiriye n'umuntu aca agira ko ari pirate ariko ayaho hambere twahorana naho wayamesana ukayanagororana ugiye kuyakura aho wasanga ikomeye rero twashaka abatu- mu- mudutumire ko ashobore kutubwira itandukanye hagati y'amafaranga ya kera n'ay'ubu ndetse ashobore no kutubwira aho ifaranga ry'uburundi rigeze afatirwa andi mafaranga y'isi kuko Mm.
tubona umenga ifaranga ry'uburundi ritaretse agaciro rigeze mu isoko reka tuzagerageze tumutumire ego hanyuma eh, naretse n'icyo nagomba gushikiriza ku bijyanye n'ibijyanye n'ibiganiro twumva bigiye kuba ye ibiganiro bya politiki ego eh ni ukuri twebwe abanyagihugu b'abarundi dusanzwe duhanzwe n'ibibazo by'ubukene inzara n'impfu zitandukanye zituruka ku bukozi bw'ikibi ndetse ahanini twavuga yuko zituruka kutumvikana kwa politiki Mm.
bije bikanavugwa yuko leta ikagiriza yuko abantu bari mu runanise na rede barimo n'abantu bashobora kuba babikora ariko leta nyene ivuga yuko abo bantu bari mu bantu bahungabanya umutekano igaca ivuga yuko idashobora kuganira nabo byumvikana nk'abagize batoya ko biratera ubwoba yuko umenga abo bantu babongereje agashapo ko kuzobandanya bakora ivyo bintu mwarabona n'akaryo gusa ko gushobora gusaba abanyepolitiki y'uburundi by'ukuri nibareke kuraba inyungu bafise muri politiki nibareke kuraba imiduga myiza myiza bagiramwo nibareke kuraba amazu meza bazubaka muri manda canke mu- mu- mu nta- mu ngorane bazota mu barundi Mm.
ariko nibarabe amaraso y'abarundi aseseka nibarabe abarundi bariko bagwa mu bukene nibarabe inzara iriko yica abarundi bareke kuraba inda zabo kuko iyo izo ntambamyi bariko bazitera ubwabo bazitera bafise bababa bacungera bafise iyo bahungiye ariko twebwe ndagihugu batoya ivyo tuhagirira ingorane ugasanga wumva ngo wazize ivyiyumviro vya politiki nivyo vyiyumviro bitari bugaburire canke ngo bishobore no kurihira amafaranga y'umwana kw'ishuri Mm.
ariko uba gusa uzize yuko uzize iki canke kiriya Mm.
turifuza rero yuko boganira nta n'umwe bakuyemwo ufise ikintu- ikibazo cyose kimubakiye ku mutima arakivuga ndetse ngasaba n'abanyepolitiki y'uburundi Mm.
bareke kugira incabwenge rwose ku buryo bategana imitego ugasanga bariko bashaka kusadika n'ibintu n'umwana mutoya ashobora kuba abona kandi nyinshi bo nyene bayibonera Mm.
iyo rero bariko baganira nibaganire bahuza bavugishe ukuri ye rishari ndagushimiye cyane rwose mwakoze imana ibahezagihe yego nawe guhezagire yari rishari rero uri mu kabezi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare kwizera kwizera wiriwe neza yewe turaho ye wowe uri hehe se ubu ngubu turanga bujumbura nuko terera rero nawe yego nawe ni ikibazo cy'umutekano mbona bikomeza kumera nabi mu gisagara cya bujumbura abantu batobwa ibiziga hirya no hino kubona ko umenga leta nayo ntacyo ibizi ubona ko ifatamo intego nk'uko umenga nta ifatamo intego nk'uko umenga nta kintu kirimo kiraba i bujumbura muze batubwira ko umutekano ukwiye ariko baraba hirya no hino abantu batobwa ibiziga nyine bangana ubona ko hari biteye ubwoba by'ukuri hanyuma waraba bariko barabwiriza ibiganiro ukabona ko babwira ko baba bari hanze bo mu- mu bantu bashobora kuganira nabo aba bari hanze bitabaraba kandi tukabona ko mu gihe aba bari hanze nibo tubona neza yuko ubona ko nabo mu gihe bataba barimwo simbona neza ico byaba bijya gufasha abarundi canke n'abugane abantu tubona abandi badoja mu gihe iyo baza bavuye baribo hanyuma uriko araba neza ukabona ugaca wibaza uti mbega vyega ko uwashinze uwo mugwi turabona ko twumva ko neza uzo- uwo mugwi uzotwarwa mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihe tuzi ko kugira ngo ivyo tubishike ngaha aho bigeze uwo munsi umukuru w'igihugu nawe urazi ko ni wewe mfundo ry'ikibazo ki- dufite uno mu- uyu munsi akabe nawe yari ashinze uwo mugwi nico gituma cacizere kininiya cane ko hashobora kuvamo ikintu mu gihe uwateje ingorane ariwe nawe yumwibuka kandi ku- gushinga imigwi iza kuganira urumva ko ari ibintu bigoye gusigura bitanumvikana gatoya hama uyu munsi baratubwira yuko ariko leta y'ubundi ko bigoye ko umutekano igihugu cose kimeze neza atangurane imishana icenda kw'ijana byose bimeze neza ariko akaba ata munsi warimwe n'imana atankoza yitabye ngana mu gisagara ca bujumbura icyo ari hirya hirya ho ngira ngo ko byaba akamaramaza ko ijoro ryose usha mu gitondo ari nk'ubu n'amagombe byasenga mu gisagara muri agace badore ingene umuntu ashobora kuvuga ko ibintu bimeze neza kandi ari ibintu bigaragara rero ku mugaragaro amasaramu kugira ngo mwese murabashikira ku abashikira indege y'ibiziga bikorwa ku munsi ku munsi ivyo ni mutanga mu gisagara ca bujumbura washaka nyine umuntu ashaka kuvuga yuko igisagara ca bujumbura ubumwe niwe fata ko twese fata ko ari nka umwe niwo mutima w'igihugu iyo rero umuntu ariko akubwira ko umutima akakubwira ngo umutima ngo uragwaye ngo mugambo nturwaye cane hama wamwese by'ukuri nawe wambwiye uti nyamara by'ukuri na- naho wanka ndahe ndabona hajya ahantu haragwaye akabwira ati "Oya, ntihagwaye uko biri kose vyanka bikunda iyo umutima umaze gushikirwa uwo muntu vyanka bikunda arapfa barakoze tomasi kamiri ndarabanga mu ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga mwumvise mu kanya ariko kandi saba gusa namwe mwese aho muri turabatumira umunsi ku wundi mujye mwitabira gahunda zanyu gahunda za radiyo ijwi ry'amerika iyi radiyo ni iyanyu twifuza rero ko mwagiramo uruhare ku buryo burambuye mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu mutwandikira mwohereza inyandiko amafoto na videwo tukabitangaza ndabashimiye mwese kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi wikendi nziza mukomeze mwumva gahunda z'ijwi ry'amerika hano i washington dc